iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
ndagize mwiriwe fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika haracavugwa cyane kudeta yabaye muri burkina faso abanyagihugu bashigikiye akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri burkina faso barakoze imyiyerekano ishigikira ubwo butegetsi ejo ku munsi wa kabiri nayo ishyirahamwe mpuzamakungu oni ubufaransa hamwe n'ibihugu bibanyi byo mu karere ka sahel birabandanya binegura iyo kudeta igihugu kirongowe n'umuhari wiswe mouvement patriotique pour la préservation et la restauration ku isonga ryawo ni lieutenant colonel paul henri sandaogo damiba abantu baharugwa mu bihumbi barahuriye ku mugwa mukuru wa gadugu n'amabendera y'igihugu berekana ko bashyigikiye abasirikare bafashe ubutegetsi bamwe muri bo bari bafise n'amabendera ya mali hamwe n'ay'uburusiya kugira bagaragaze ko bifatanyije n'abasirikare bari ku butegetsi muri mari umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yavuze ko iyo kudeta ari ikintu kitemewe avuga ko demokarasi ari ikwiye gutsimbatazwa nawe perezida w'ubufaransa emmanuel macron yariyamirije iyo kudeta yongera asaba ko perezida yabogojwe arekugwa bidatevye tukiri muri ako karere ka sahel abasirikari icenda ba senegali bo mu nteko z'akarere ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri gambiya baraburiwe irengero igihe bari mu bikorwa byo kurwanya abakora urudandaza rw'ibiti mu buryo butemewe n'amategeko abo basirikare bivugwa ko boba baranyurujwe n'abaroberi bo mu ntara ya kazamanse iri mu bumanuko bwa senegali iyi nkuru itangajwe inyuma y'aho igisirikare ca senegal kivugiye ku munsi w'imana ko babiri mu basirikare baco biciwe mu gutana mu mitwe n'abagwanyi bo mu muhari mouvement de force démocratique do casamance urwanira muri iyo ntara ibikorwa byo kurondera abo basirikare icenda bataraboneka birabandanya nk'uko igisirikare kibitangaza nayo mu ihembe rya afurika abaroberi bo mu ntara ya tigre ya etiyopiya bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko basotowe biba ngombwa ko bagaba igitero cya gisirikare mu ntara bihana urubibe ya afar uburongozi bw'umuhari tplf bwavuze ko kuva mu gitondo cyo ku munsi wa mbere byabaye ngombwa ko bahangana n'abarwanyi bo mu ntara ya afar bashyigikiwe na leta ya etiyopiya ibi bibaye haheze ukwezi inteko za tplf zitangaje ko zakuye abasirikare babo mu ntara za afar na amhara ahatanguriye intambara yahuje abo baroberi na leta ya etiyopiya mu kwezi kw'icumi na kumwe bibiri na mirongo ibiri ivanwa ry'abasirikare ba tplf muri izo ntara byari byaratanze icyizere cy'uko intambara igiye guhagarara tplf wavuze ko ibitero bigamije guhungabanya ibikorwa byo gutanga imfashanyo n'umutekano mu mugwa mukuru wa tigremekere uri ku birometero mirongo itanu uva ku rubibe n'intara ya afar muyavuga mu yandi makungu hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika irabandanya kugabisha uburusiya kuri ikirere ahejo ku munsi wa kabiri yavuze ko bushobora gufatirwa ibihano bikomeye harimo n'ibizotumbera perezida vladimir Putin ubwiwe ku gatwe ni mu gihe abasirikare b'uburusiya bakirundanye ku rubibe na ikirere kandi batanguye iyindi myimenyerezo ya gisirikare perezidansi ya amerika white house yavuze ko uburusiya bushobora gutera ikirere umwanya uwo ari wo wose nayo umutegetsi akomeye wa amerika avuga ko ibihano by'ubutunzi bizogira ingaruka zirenze kure ibyafatiwe uburusiya mu mwaka wa bibiri na cumi na kane igihe bwigarurira intara ya kirimeya ya ikirere nyene umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson nawe nyene yaravuze ko ibihano bizofatwa bizoba biremereye kuruta ibyigeze gufatwa byose hagati aho perezida w'ubufaransa emmanuel macron yavuze ko azovugana kuri telefone na perezida Putin ku munsi wa gatanu asabe gusobanukirwa icyo uburusiya bugamije gukora ibiganiro kuri iki kibazo byabaye muri uku kwezi ntibyabashije guhwamika iki cyuka kibi ariko amerika n'uburusiya bivuga ko byemeranije kubandanya baganira tugarutse ku mugabane wa afurika ariko mu makuru y'inkino muri kameruni inkino za kane zihuza ibihugu bya afurika zirabandanya muri kimwe cy'umunani gishira icya nyuma ejo ku munsi wa kabiri senegare na maroke byarahambije abandi mu gice cya kane gishira icya nyuma nayo cape vere na malawi zirasezererwa ni mu nkino z'umunsi ugira gatatu z'ica umunani gishira icya nyuma zatanguye ku munsi w'imana mu rukino rwa mbere rwo ku munsi wa kabiri rwahuje senegare na cape vere senegare yatsinze bibiri kuri kimwe urukino rwa kabiri ruhuza maroke na malawi rurangira maroke itahukanye intsinzi ya bibiri kuri kimwe senegare hamwe na maroke bihambije gambia kamerune burkina faso na tunisiya biza byararonse iyo tike mu nkino zabaye ku munsi w'imana no ku munsi wa mbere nayo ku munsi wa gatatu hitezwe kuri wa gatatu hitezwe kumenyekana izindi zibiri zinjira mu gice cya kane ni mu nkino zihuza cote d'ivoire hamwe na misiri ndetse na mari na guinea equatoriale iki gice cy'umunani gishiri cya nyuma kirangirana n'ubu gatatu aho hamenyekana imigwi umunani izoja mu cya kane gishira icya nyuma
urakoze harayisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini ejo ku munsi wa kabiri impunzi z'abarundi amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani zo mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zatahutse ziva muri iyo kambi zerekeza mu gihugu c'uburundi urabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina b'amayimayi ikintu dusaba dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro twakira muri kongo nta mutekano uhari uraryama ukaza wumva amasoro ariko aravuga mu ikambi abo ni bamwe muri izo mpunzi zo mu ikambi ya rusenda zahungutse mu burundi kandi ibanki y'isi yose yahaye uburundi ingabire y'uburyo burenga miliyoni ijana na mirongo itanu y'amadolari ya amerika ni ukuvuga yarenga imiliyaridi amajana atanu y'amarundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho umumenyeshamakuru diodone niyo nsenga bakunda kwita cuma hassan n'umwunganira mu mategeko basaba sentare yungururizwamwo imanza kumupfungura by'agateganyo akaburana ari hanze erike bagira ubusa niyo nkuru adufitiye ni urubanza rwaranzwe n'impaka ndende ku baburanyi bombi uruhande rw'umunyamakuru diedone niyo nsenga bakunze kwita cyuma hasani rwihariye isaha irenga rusobanura inzitizi rwatanze zirimo iyo gusaba gufungurwa by'agateganyo niyo nsenga n'umunyamategeko umwunganira agatera gashabana baravuga ko mu mpera za bibiri na makumyabiri na rimwe cyuma hasani yafashwe afungwa binyuranije n'amategeko kandi bikamugiraho ingaruka babwiye urukiko rw'ubujurire ko icyemezo cy'urukiko rukuru ntacyo cyashingiyeho niyo nsenga yavuze ko abantu atazi baje kumufata barangije babohabo bari kumwe baramusahura ashingiye ku ngingo z'amategeko gatera gashabana yabwiye umucamanza ko iyo uregwa aburana adafunzwe akajurira akomeza kuburana adafunzwe yibutsa ko amategeko ateganya ko umucamanza ashobora gutegeka kumufata bakamufunga igihe ubushinjacyaha bwabitangiye impamvu zumvikana zikagibwaho impaka n'impande zombi yasobanuye ko ari ihame kukurikiranwa aburana adafunzwe urukiko rwamubajije niba bahisemo kuyizamura nk'inzitizi mu gihe iri mu ngingo bashingiyeho banenga icyemezo cy'urukiko rukuru gatera yasubije ko babishingiraho byombi kuko icyo bakeneye ari icyafasha uwo yunganira akabona ubutabera buboneye yavuze ko kuba umucamanza yaramufunze ashingiye ku kuba cyuma yakomeza kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru ibyo ubwabyo bidahagije kuko icyo cyaha cyoroheje gatera yasabye urukiko ko hakubahirizwa amahame y'uburenganzira bwa muntu cyuma ntakomeze gufungirwaho nyir'ubwite yise mu cyobo cya wenyine aravuga ko bagiye kumufata abatari bafite icyemezo cy'urukiko kandi ko bagiye kwa niyo nsenga urubanza rutarasomwa metere gashabana akavuga ko uregwa yakombye kurekurwa nta yandi mananizana cyane ko urukiko rw'ubujurire rubifitiye ububasha cyuma akavuga ko iby'inzego inzego z'umutekano zamukoreye zishingiye ku cyemezo cy'urukiko rukuru binyuranije n'amasezerano mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho imikono Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko kuburegwa n'ubwunganizi bavuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko bitagombye kwitwa inzitizi arasanga cyuma n'ubwunganizi bagombye kubitangira ikirego cyihariye mu rukiko rubifitiye ububasha aravuga ko kuba barabishyize mu mpamvu bashingiraho ubujurire bwabo urukiko ntaho rwahera rubisuzuma nk'inzitizi bwana Mukunzi yikomye umunyamategeko gashabana n'ubwo yunganira kunyura mu nzira zihabanye n'izo amategeko ateganya umushinjacyaha yasobanuye ko cyuma Hassan atafashwe binyuranije n'amategeko kuko abamufashe bari bafitiye ububasha bushingiye ku cyemezo cy'umucamanza umucamanza yavuze ko umunyamategeko gashabana agendera ku marangamutima y'uwo yunganira mukunzi yavuze ko uruhande baburana rugamije gusebya inzego za leta kuko bavuga ko basahuye cyuma yavuze ko uregwa atari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku buryo yabishingiraho asaba gufungurwa by'agateganyo yasabye urukiko kutazaha agaciro ibisobanuro by'uruhande rwa cyuma asubiranye ijambo cyuma yavuze ko impapuro ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko zigaragaza ko yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko zose ari incurano yavuze ko ziriho imikono bamwitiriye kandi ko idasa yavuze ko hari hari ibindi bikoresho basahuye iwe bitigeze bigaragazwa kuri cyuma avuga ko ibyo bamukoreye ari ubujura gashabana asa n'usubiza ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko n'umwana ugitangira mu ishuri ryigisha amategeko yasoma inyandiko z'ubushinjacyaha akazitesha agaciro urukiko rwakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko rufata umwanya utari uwa ngombwa ubundi rukavuga ko rukwiye guhindura imyitwarire mu cyumba cy'urukiko umunyamakuru niyo nsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka irindwi n'ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe urukiko rukuru rumuhamije ibyaha bine byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe no gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kimwe muri ibi byaha cyo gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu umucamanza yakimuhamije atarakiregewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda cyuma ni umunyamakuru wa gatanu mu bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri nibwo urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu umuyobozi wa ishema tv ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi ibanki y'isi yose yahaye uburundi ingabire uburyo burenga imiliyoni ijana na mirongo itanu y'amadolari ya amerika ni ukuvuga yarenga imiliyaridi amajana atanu y'amarundi iyo ngabire igenewe gukora imigambi yo guteza imbere abatishoboye mu ntara zose z'igihugu cyane cyane abarundi bariko barahunguka bari barahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ido nido kuri iyi nkuru n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru amasezerano y'ingabire ibanki y'isi yose yahaye uburundi yatewe ku mukono hagati y'ubuserukira iyo banki n'umushikiranganji w'ikigega ca leta ni ngabire igenewe bantabonikora na cane cane abahunze bariko barahunguka bagashikira mu ntara zitandukanye z'igihugu ibanki y'isi yose ivuga ko badafashijwe bashobora kuba intandaro y'umutekano muke bitegekanijwe ko iyo ngabire y'imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari y'amerika arenga gato imiliyaridi amajana atanu y'amarundi izofasha mu gukora imigambi izotanga ubuzi kuri abo bantabonikora barenga imiryango ibihumbi ijana na mirongo ine na bitanu mu gihugu cose nk'uko vyashikirijwe na Veronique Kabongo aserukira banki y'isi yose mu Burundi iyi ngabire ije gufasha mu byerekeye kuzamura imibereho y'abantu biciye mu bisata biteza imbere umunyagihugu mu gutanga akazi kuri ba ntawonikora uyu ni umugambi witiriwe cash for the job uje gusubirira uwundi wahahora ariko wari ufise uburyo buke waranguwe neza mu ntara zine wiswe mera nk'abandi ubu buryo buzokoreshwa mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu mu mugambi uzoshikira umuriyoni urenga w'abarundi cane cane abariko barahunguka kuko aribo bantawonikora ku mitumba kurusha abandi harimo no kubaha imfashanyo nk'amafaranga hamwe no kubavuza iyo banki yerekana ko ari imfashanyo yemejwe mu mpera z'umwaka uheze isaba ko hatojamwo ka mwana wa mama canke nkunzi mu gutanga ubuzi canke mu guhitamwo abo bana nikora wiyumviriwe wemezwa mu mpera z'umwaka uheze uzoshigikira cane cane abari ku kivi canke abafise utwo bariko barakora gutyo tumere nk'ababasahiriza ni nk'umuri iterambere nyaryo rifatiye no kugukingira kiremwa muntu twizeye ko ubuzi bwinshi buzotangwa abantu nikora nabo bahungutse nabo baterere mu iterambere ry'igihugu biciye mu gutunga imiryango yabo niyo ngabire ya mbere nini ihawe uburundi binatumye ndetse imfashanyo iba nk'isi yose muri iki gihugu irenga umuriyaridi w'amadolari y'abanyamerika umushikiranganji w'ikigega ca leta domisiano ndiye ku bwayo arashima iyo ngabire yizeza ko izokoreshwa neza kandi ko abanyagihugu banawunikora cane cane abarundi bariko barahunguka bazohatorera koyokwe mu ntara zose z'igihugu naho biri uko abenshi mu barundi bahunguka bifuza ko bosanurirwa amazu basanga yarabomaguritse kubera bari bamaze imyaka irenga itanu batayabamwo aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika bashikiye mu ntara zitandukanye nka kirundo rugigi n'amakamba twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama naho ubundi ho batatugarukiye ko inzara iza kutwica iradukuraho pe inzu nazo urazi ko zabomaguritse amashitingi nayo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki nibarabe nyene ukuntu nyene bodufasha turi batanu mu kibano n'ukuri nta ngorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburaro ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka nsanze yarabomotse narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse natwe tugakoresha yacu amaboko tukabumba amatafari bakaduha amabati babadufashije cyane jewe mpereye nkaho ndashikiye dusabye indaro ku muntu w'umubanyi twari dusanzwe tubana kare ntacyo twikorako ntacyo ca ruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wobaza umubanyi nta kintu wokopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa ntungutse nasanze akazu karatembaga yakanzigemba ngaho kwa mwene wacu nyene niho ntuye nta bundi buhinga ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu ari nabwo bwitaho ikibazo c'impunzi bwerekana ko abarundi bamaze guhunguka gushika ubu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo irindwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umugambi wo gutabukana impunzi utanguye ishirahamwe hcr ryitaho impunzi ryerekana ko abenshi bahungutse bavuye mu gihugu ca tanzania ari naho n'ubu hagisigaye impunzi nyinshi z'abarundi muri ico gihugu hariyo hafi igice c'ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na bitandatu vy'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri tanzania mu rwanda mu buganda muri congo na kenya nk'uko hcr rivyerekana pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tugushimire pierre claver
bakunzi baradiye ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ejo ku munsi wa kabiri impunzi z'abarundi amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani zo mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zahungutse ziva muri iyo kambi zerekeza mu gihugu c'uburundi inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira izi mpunzi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zahungutse ziva mu rusenda zerekeza mu nkambi y'agateganyo ka bimvira ari nayo nzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi yibonekeza mu rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka Benzine Nesfor ni impunzi yavuye mu nkambi ya rusenda igiye mu ntara y'ibitoki urabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina b'amayimayi mu mwaka wa mirongo ibiri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe none ikintu dusaba dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro ngo twakira bakadufata neza tukabana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha kuko n'udu- n'udutungwa twari dufise baratunyaze inka barazinyaze aribyo byotugiriye akamaro niyo gituma rero du- dufashe umwanzuro wo kugira gute kwitabira mu gihugu cy'amavukiro musafiri eliyezeri nawe avuye mu nkambi ya rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu ari utumye ahunguka muri kongo nta mutekano uhari ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasorari ariko aravuga mu ikambi ikindi cya gatatu ni uko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe uko bwoca tugu- bagaca batwiremekesha imizigo nk'uko natwe umenga turabasoda aba barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri kongo ifatikanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaba impunzi rya aseri barasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu burundi sasa icyo nsaba eh, ku leta y'u Burundi nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewe aho m- iwacu baratunyaze batunyaze um- u- itongo batunyaga n'umurima mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango gusa nubwo aba barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko kirangwamo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu aho twe icyo dusaba bwa mbere bwo n'umutekano ko tucumva ko abantu banyuruzwa abantu batabwa mu nzuzi abantu bagenda ntibasubire no kuboneka ibyo byose n'ibituma umuntu ahungutse atiyumvamo kuba yotaha n'ingoga ariko bishyitse tukishikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze tukabona ko umutekano uhari turetse ibyo twumva nibaza ko byoba byiza kurusha ku ngoma ya nkuru nziza twaje duhunze icyo bitwa imbonerakure kuko twaratotezwa cyane E rero ingoma ya ndayishimiye nayo e, turabona ko iriko iragenda neza cyane kandi turabona ariko aratwara igihugu neza ariko rero hariho icyo twaje duhunga arizo bita imbonerakure ata- atakuyeho niyo mpamvu n'ubu ubwoba buguma ari bwinshi kubera twumva ko za mbonerakure zikihari icyo nicyo gituma twobona tutosubirayo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda ivuga yuko ari impunzi magana abiri mirongo irindwi n'umunani zahungutse ziri mu miryango mirongo irindwi n'umunani iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba barundi bahungutse none bava mu nkambi ya rusenda uyu munsi barara mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u burundi vedaste ngabo ku bwaradijwi rya amerika ubuvira mutara kivu y'epfo urakoze vedaste kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
aramutse neza ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane ivugurura rya makumyabiri na kane ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryatangiye gukurikizwa ryaciye imisoro y'amatora nyamara rero kugeza n'ubu uburenganzira bwo gutora buracyari mu mpaka ndende nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana abahanga mu by'amateka bemeza ko kuva repubulika ikivuka abo abanyamerika bita ababyeyi b'igihugu founding fathers mu cyongereza bifuzaga ko abakire aribo bazategeka igihugu ubuziraherezo bahaye uburenganzira bwo gutora no gutorwa abazungu b'abagabo bonyine gusa kandi bafite ubukungu butubutse cyane cyane ubw'ubutaka amatungo menshi n'abacakara benshi ababyeyi b'igihugu nabo ubwabo nyine bari mu bantu bakize b'icyo gihe muri koroni cumi n'eshatu z'abongereza za mbere na mbere zabyaye leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu nka profesor andrew werman mwarimu w'amateka muri kaminuza yitwa central michigan iri muri leta ya michigan mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika yasobanuriye ijwi rya amerika ati ntibashyizeho demokarasi yemerera abaturage bose gutora ku bibazo ibyo ari byo byose itora ubwaryo bumvaga ko rigomba gukorwa n'abantu bakize kandi bize bonyine gusa profesor bruce kuklik mwarimu wacyuye igihe wigishaga amateka muri kaminuza ya leta ya pennsylvania mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika nawe yabwiye ijwi rya amerika ati ababyeyi b'igihugu ntibashakaga na gato demokarasi banditse itegeko nshinga ku buryo ryima cyane uburenganzira abenegihugu bityo rero bashyizeho amategeko nyine aha abagabo b'abazungu bonyine gusa kandi bakize ububasha bucagase bwo gutora abayobozi b'igihugu profesor werman asobanura ko bahisemo ko abadepite bonyine bazajya batorwa n'abaturage abasenateri bagatorwa n'inteko zishinga amategeko za leta zitandukanye zigize igihugu perezida wa repubulika agatorwa na koleji y'abatora nawe akaba ari we ushyiraho abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu aya mahame remezo yo ku ikubitiro ntaho yagiye ariko hari ibyahindutse ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani ryahaye ubwenegihugu busesuye abirabura bahoze ari abacakara itegeko ryo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane ryitwa the indian citizenship act ryahaye abasangwabutaka bita indians ubwenegihugu busesuye ivugurura rya cumi na gatanu ry'itegeko nshinga ryahaye abirabura nabo b'abagabo gusa ku ikubitiro uburenganzira bwo gutora mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi ivugurura ry'itegeko nshinga rya cumi n'icyenda ryo ryahaye abagore uburenganzira bwo gutora mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri naho ivugurura rya cumi na karindwi ry'itegeko nshinga ryo mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatatu ryahaye abaturage ba za leta uburenganzira bwo kwitorera ubwabo abasenateri bajya kubahagararira mu nteko ishinga amategeko y'igihugu congress ariko rero burya nta byera ngo de abazungu bagiye bashyiraho inzitizi zose zishoboka kugira ngo ya mahame remezo ababyeyi b'igihugu basize agumeho ku buryo butandukanye twavuga nk'inzitizi z'ikizame cyo gusoma no kwandika watsindwa n'uba ufite uburenganzira bwo gutora ni nk'umusoro wihariye wo kukwemerera gutora wawubura ntubashe gutora ijwi ry'amerika nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inzu y'ibitabo y'inteko ishinga amategeko library of congress guhera mu kinyejana cya cumi n'icyenda leta nyinshi cyane cyane izo mu majyepfo y'igihugu zagize amateka maremare y'ubucakara zashyizeho bene ayo mategeko yakumiraga mu matora abakene abo ari bo bose by'umwihariko abirabura nibyo ivugurura rya makumyabiri na kane ry'itegeko nshinga ryari rigamije gukemura urugamba rwo kurwanya umusoro wo gutora rwatangiye mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda ariko bigenda binanirana nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ishuri rikuru ry'amategeko ryitwa Cornell Law School riri muri leta ya New York mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda senateri witwaga Spessard Holland wari uhagarariye muri kongresi y'igihugu leta ya Florida iri mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika yatanze umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga sena yawemeje mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri uhita ujya muri leta zigize igihugu kugira ngo inteko zishinga amategeko zazo nazo ziwemeze ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane uyu mushinga wabonye umugisha wa nyuma wa bitatu bya kane bya leta zigize igihugu bityo nk'uko itegeko nshinga ribiteganya uba ubaye igice cyaryo gisesuye burundu umusoro wo gutora waracitse izindi nzitizi zitandukanye ku burenganzira bwo gutora nk'izishingiye ku bwoko ku gitsina ku ibara ry'uruhu cyangwa inkomoko y'umuntu nazo zavuyeho ariko hari izindi n'ubu zikiri muri kururukururu twavuga nk'izikumira abaturage badafite irangamuntu biganje cyane cyane mu birabura n'abimukira batumva neza kandi batavuga neza icyongereza itegeko riteganya kuzikuraho ryananiwe gutambuka mu nteko ishinga amategeko y'igihugu congress inzira y'uburenganzira bwo gutora rero iracyari ndende muri leta zunze ubumwe za amerika nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
Charlie, Charlie.
abatuzi batwita utunyoni twiza kuko urukundo twari tuje